kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lama walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeetti jira akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qabnu kan keessummeessu an mitiquuf qaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa yuunaayitid isteets baajata bara dhufuurratti yoo waliif hin galle manneen hojii mootummaa cufamuuf akka jiran atileet tigist asaffaa kan dorgommii maraatoonii berliin irratti riikardii haaraa galmeessite simannaan taasifamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataan immoo shamarree dorgommii miis tuurizim oromiyaa moo'atte waliin barsiisna hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa gara tujubeettanis hin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Federaalaa Itiyoophiyaa deeggarsa midhaan nyaataa kuntaala dhibba tokkoof digdamii jaha ol xumura torban kanaatti gara naannoo Tigraayitti erguu jalqabuusaa koomishiniin qajeelcha sodaa balaa naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelcha koomishina sodaa balaa kanaannichaa obbo Gabra Gizaabeer Aragaawii jimaata har'aatuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan naannoo sagantaa seeftiinet jalatti aanaalee 23 keessatti hongeen uumamuusaaf lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii akka dabale ibsanii jiran gargaarsi kennamullee baqattoota 74,000 oolaa jedhamee jira. Koomishiniin mirga namaa Itoophiyaa dhiyeenya ibsa baaseen mootummaaf qaamoleen gargaarsa namoomaa dhimmi ilaallatu gareelee saaxilamoo ta'aniif naannoo walitti bu'iinsaan. miidhaman keessa jiraniif gargaarsa namoomaa ga'aa kan yerootti dhaqqabu hatattamaan akka itti fufan gaafateera sagantaan nyaata addunyaaf dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteets usaid gargaarsi midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa saamamaa jira jechuudhaan deeggarsa naannoo sanaaf kennu je'ee bilaa bara 2015tti addaan kutumsaa ni yaadatama.
ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteets aantoonii bilinkan dhimmoota yeroo irratti muummicha ministeeraa abiyyi waliin bilbilaan mari'atanii jiran.
ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteets aantoonii bilinkaniif muummichi ministeeraa itoophiyaa abiy ahmed kaleessa dhimmootii rakkoo nageenyaa gaanfaa afrikaa keessaaf galma waloo kan itoophiyaa ishee tokkoomte nageenya qabduuf badhaate arguu irratti mari'atanii jiran. ministeerichi bilinkan haalli naannoo amaaraaf oromiyaa keessa jiru akkaan isaan yaaddessuu ibsanii marii siyaasaaf mirga namaa eegsisuudhaan furmaati karaa nagaa akka barbaachisu hubachiisaniiru ministiriin dhimma alaa bilinkaniif muummichi ministeeraa itoophiyaa itti dabaluudhaan gargaarsa midhaan nyaataa deebisanii jalqabsiisuuf gargaarsa namoomaa ilaalchisee to'annaan jiru akka fooyya'u irrattillee mari'ataniiru. bilinkan adeemsa cehumsaa haqaa amanamaaf mara hirmaachise hundeessuuf hojii hojjetamaa jirullee gammachuudhaan simataniiru.
pirezidaantiin sudaan kibbaa saalvaakiir daawwannaaf raashiyaa mooskoo kan jiran marii pirezidaantii raashiyaa waliin taasisaniin hariiroo aannisaa daldalaa fi dameewwan biroo keessumaa kan boba'aa waliin qaban babal'isuuf walii galanii jala assosheetid pirees fi puutin dhimmoota siyaasaa fi nageenya sudaan kibbaa keessaa irratti. Qophii filannoo biyyaalessaa Sudaan kibbaa kan yeroo jalqabaaf ji'a mudde bara 2024 taasisuuf jirtu irrattis mari'ataniiru jedhameera. Puutiin dubbii marii kanarratti dubbataniin kun jalqabbiif qofa. Aannisa dabalatee damee adda addaatiin carraa gaarii hedduu waliin qabnaa jalan. Yeroo ammaa kanattis gareen saafinaat raashiyaa Sudaan kibbaa keessatti warshaa boba'aa qulqulleessu hojjechaa jira. Sudaan kibbaa waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteessite saffisaan hojiitti hiikuun waraana biyyattii keessatti waggoota shaniif ture xumura taasisuuf filannoof akka qophooftu Ameerikaa fi michoonni ishee dhiibbaa irratti taasisaa jiru. Sudaan kibbaa immoo uggurri meeshaa waraanaa irra kaa'ame akka irraa kaafamuu barbaaddi. Daawwannaa alanaanis Raashiyaan miseensa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii taate akka deeggartuuf kan ekeekedhas jedhameera. Saalvaakiir marii Puutiin waliin taasisan irratti addunyaan kamiyyuu qofaa jiraachuus ta'e milkaa'uu hin dandeessu biyyi dargaggeettiin akka keenya ammoo michooma biyyoota ciccimoo barbaaddi isaan keessaa ammoo ati tokko jedhaniiru gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo kan baatii adoolessaa darbe mootummaa fonqolchuun aangoo qabate juuntaan niijar loltoonni kudhanii ol haleellaa lootee seentotaan ajjeefamuu beekse. haleellaa kana kan raawwatan hidhattoota kanneen motorsaayikiliin deemaa turan akka ta'e illee waraanni beekseetti jira tujubeen dabalataan nutti himti.
Kamisa ganama Niijeer kibba gama dhiyaa keessa kanneen jiran hidhattoonni dhibbaan lakkaa'aman kanneen motorsaayikiliin deeman haleellaa raawwataniin loltoonni Niijeer kudhanii ol ajjeefamuu ministeerri ittisaa biyyattii ibsa baaseen beeksiseera. Akka gabaasa rooyitersitti loltoonni torba haleellaa raawwatameen ennaa du'an kanneen hafan shan immoo kanneen balaan irra gahee gargaaruuf konkolaataan utuu deemanii balaarra gaheen du'uu isaanii ibsisuun tuqee jira. Haleellaan sun kan raawwatame magaalaa galma mootummaa Niyaamiirraa fageenya kiiloomeetira 190 irratti kan argamtu Kanaadiij keessatti yoo ta'u waggoottan darban keessa naannoo Saahil keessaa wiirtuu haleellaa leellistoota Islaamummaa akka ta'e daangaa maalii Burkina Faasoof Niijer irratti argamti. Kamisa kaleessaa angawaa waraana gameessa tokko dabalee maddeen sadii sabaa himaatti dubbachuuf eeyamaa waan hin qabaanneef maqaan isaanii akkan tuqamne gaafatan yoo xiqqaate loltoonni kudhan ajjeefamuu rooyitersiif ibsaniiru. Qaamni itti gaafatamu eenyuun akka ta'e maddeen sunis ta'e ministeerri ittisaan dubbanne naannoo sana keessatti alqaayidaaf leellistoonni ISIS socho'uudhaan loltootaaf namoota nagaa irratti irra deddeebi'uun haleellaa raawwatu. Ibsi ministirii ittisaa akka jedhetti roote seentonni. dhibbatti lakkaa'aman ajjeefamuuf motorsaayikiliif meeshaalee waraanaa isaanii barbadaaniiru jedhee ibsatti dabalaa garuu hin kennine niijer baatii adoolessa darbee maqaa haalli nageenyaa hammaataa deeme jechuudhaan komee dhiyeessee aangoo qabate juntaa waraanaan geggeeffamaa jirti.
uummanni naagoornoo kaarabaak ennaa adda baatonni mootummaa isaanii diigaa jiranitti gara armeniyaatti baqataa jiran riippaabilikiin azerbaaijaan kun walabummaa ofiif. falmataa ture.
Mootummaan adda baatotaa naannoo ofiisaa diiguuf waan murteesseef riippaabilikiin Azerbaijaan keessaa kurna sadiif walabummaaf falmataa ture xumura waggaa kanaatti jiraachuunsaa waan dhumatuuf dhibbarraa harka torbaatama kanneen ta'an uummati Nagoornoo Karabaak gara Armeeniyaatti baqatanii jiran. hanga jimaata ganamaatti uummati kuma saddeettamii afuriif dhibba torbaaf torbaatamni nagoornoo karabaak kan gadhiisanii deeman ta'uu aangawoonni armeeniyaa beeksisanii dilbataa qabee hidda dhalata armeeniyaa kanneen ta'an gamasii ba'uu itti fufanii jiru. baay'inni lakkoofsa uummatichaa namoonni gamasii yaa'uu jalqabuu dura kuma dhibba tokkoof kuma digdamatti tilmaamama ture tarkaanfiin kun kan fudhatame erga azerbaijaan torban darbe naannoo adda ba'e kan to'annoo guutuu deebifachuuf haleellaa hamaa raawwattee booda loltoonni armeeniyaa nagoornoo karabaak keessa jiran hidhannoo akka hiikkataniif mootummaan adda ba'e akka diigamu gaafatee booda kanneen gara magaalaa galma mootummaa steepaanaakeetitti baqatan hangi tokko akka jedhanitti egeree isaaniif abdiin hin jiru azerbaijaan mirga gosoota armeeniyaa eeguuf waadaa seentus hedduun isaanii mootummaan biyyattii haqaan kan isaan kunuunsu yookaan afaan amantiif aadaa isaaniif mirkanaa'uu waan hin kennine waan itti fakkaateef baqataa jiran. lolli adda bahuu waggoota ja'aaf bara 1994 tti kufaatii gamtaa soofeet hordofee erga xumuramee booda nagoornoo karabaak humnootii saba armeeniyaa jala galte oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru immoo dhiyeenya dorgommii fiigicha maraatoonii Berliinitti taasifameen riikardii fooyyessuun kan injifatte atileet Tigist Asaffaa har'a gara Itoophiyaatti deebiteetii jirti. Aangoonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dirree xiyyaara booleetti kan simatan yoo ta'u sulultaattis firoonnii fi hiriyoonni atileet Tigist Asaffaa sirna simannaa taasisaniitii jiru. Tigist dorgommii injifatte kanatti kan gammadde fi dorgommii oloompikiif akka qophaa'aa jirtus dubbatteetii jirti galmoo daawit sulultaarraa dabalataan nutti himu.
dorgommii maaraatoonii maqaa jabeessa maaraatoonii berlin riikardii fiigicha maaraatoonii addunyaa akkaan fooyyessuun kan injifatte atileet tigist asaffaa har'a ganama gara biyyaatti deebitee jirti. Daraartuu Tulluu Gammachuu pirezidaantiin Feedereeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dabalatee aangawoonni muraasni buufata xiyyaara booleetti argamuun ishee simatanii jiran.
በጥሩ መንፈስ ነው የሄድኩት። በጥሩ ሁኔታ ነው ትሬኒንጌን ሰርቼ የሄድኩት።
Miira gaariidhaan shaakala kiyyees haala gaariidhaan hojjedhee qophaa'een deeme. Egaa akkuma ati ilaalteyyuu dorgommichi baay'ee gaarii ture. Dorgommichi dadhabsiisaadha kanan jedhuuf egaa fiigicha yeroo dheeraa fudhatudha. Garuu haaluma gaariidhaan humna kiyyaas eeggadheen xumure.
Qophiin injifannoo kana fide kan ji'oottan hedduuf itti dadhabeedha jette tigist.
አዎ በቂ ዝግጅት አድርጌያለሁ።
Eeyyeen qophii dheeraa fi gahaa taasiseera. Ji'a jaanatti fudhateera qophiin kun. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf rikardii kana qixa kanaan nan fooyyessa jedhee hin yaanne. Wanti na keessa ture wanti ani itti qophaa'aa tures rikardii addunyaa kana fooyyessuudha. Garuu immoo hagas adda addummaa hanganaan nan fooyyessa jedhee hin yaanne. Erga fooyyee immoo baay'ee natti tola. Gammachuun koo daangaa hin qabu.
Obbo Gammaduu Daddafoo leenjisaa atileetikist Asaffaati.
riikardii addunyaa fooyyessuuf hojjenne milkoofneerra akkuma hojjennes akkuma yaadnetti milkoofneerra haalli qilleensaallee wanti hunduu guyyaa san baay'ee gaarii ture baay'isee baay'isee gaarii ture baay'isee gammanneerra garuu amma kuntareera kabiraatiif qophii itti yaadaa jirra.
Gama biraatiin kopheen kubbaaniyyaan Adidaas atileetotaaf qopheesse kan tigist ittiin injifatte ijoo dubbii ta'eeti jira. Dhaabbanni oduu Rooyiters kibxata darbe kana dhaabbanni Adidaas kophee tigist ittiin kaatte kana gatii ajaa'ibaan gabaaf raabsurra akka jiru ibseeti jira.
ጫማው በአጋጣሚ እኔ እድለኛ ነበርኩ። ጫማው አዲስ ነው። እኔ ነኝ የሞከርኩት።
Akka carraa ta'ee kophichi haaraa ture. Anis kophee kana argadhee achumaan nayyaalee jechuudha. Kopheen kun kan duraa caalaa baay'ee addadha. Sababni isaa kophee nuni ittiin armaan dura kaannu xiqqoon ulfaata ture. Kopheen kun immoo baay'ee salphaadha ulfaatinni isaa. Kanaaf warra akka keenya fageenya dheeraa kaatuuf kophee gaariidha kun. Anaan kun na gargaareera jedhee yaada. Kanaafuu adidaasii baay'een galateeffadha.
Maatiin tigist injifannoo isheetti gammaduun sirna simannaa sulultatti gaggeessaniifi jiru. Warqaa Asaffaa Tasammaa obboleessa hangafaa Tigistaa Asaffaati.
Amma baay'een gammade. Baay'een gammade. Gammachuurri akkatti akkan ibsuun beeku baay'een gammadeera. Baay'ee atileetii cimtuudha. Hojjeturree xiqqeedhaan hojjetti. Xiree wajjin tireelingii gooti. Akka wannoo kana fiddu abdiin qabaa ture.
Maatii ijoollee kudha afurii keessaa ishee qofti atileetii akka taate kan dubbatu warquun ijoolleen isaa fakkeenya tigist hordofuudhaan dorgommii fiigichaarra jiraachuullee dubbatee jira. Tigist amma kaayyoon ishee dorgommii ittaanu kan jetteef qophaa'udha.
አሁን ፊት ለፊታችን ኦሎምፒክ አለ።
Fuuldura keenya dorgommii Olompikiitu jira. Isa dura immoo Londonittis dorgommii fiigichaa jiru irratti dorgomuun fedha. Egaa sana duuba qophii fi fuulleeffannaan koo gara Olompikii ta'aa jechuudha.
Gabaas sagalee Ameerikaaf galmoo daawwit sulultarraa.
sagantaa keenya itti aanuun dhimma baajata yuunaayitid isteets kan ilaallateenna manni maree bakka bu'oota uummataa kan riipaablikaanotaan to'atamu wixinee baasii yookaan baajata dhiyaate irratti yoo walii galuu dhaabate dilbata fuullee keenyaa gaafa onkoloolessa tokkorraa eegale manneen hojii mootummaa kan yuunaayitid isteets cufamuuf jiru. Kana ilaalchisee Dooktar Bayyaan Asoobaa ogeessa seeraa fi siyaasaa kan ta'an koomishina koomishinara mirga namoomaa kutaa yuunaayitid isteets ohaayo irraa jaallanneen haasoftii ta'e jirti akkas jedhu.
Damee sadii gurguddoo qaba mootummaan Ameerikaa. Baasii kan baasu, kan mindaa kaffalu, kan kontiraata kaffalu, kan maal godhu egzegatiivii hujiraawwachiiftu pireezidentiidha. Garuu heerri maal jedhaa horii bahu kana ragaju mirga walitti qabu maal irratti bahu akka qabu immoo kan murteessu barbaachisaa immoo yoo ta'e kan ibin liqeeffatuyyuu damee pirezidantii kanaa miti. Mirga kana aangoo kana heerri Ameerikaadhaa mana maree bakka bu'ootaa Ameerikaatiif kenne. Bakki amma itti wal dhabaa jiran baasii damee hujiraawwachiiftuu baastuuf horii kan kennuuf paarlaamaadha. Akkamitti akka bahullee kan murteessu paarlaamaadha. Mana maree bakka bu'oota uummataa kana. Hammam akka argatullee kan murteessu isaani. Dameen hujiraawwachiiftuun pirezidantiin Ameerikaadhaa baajata mana kana na barbaada jedhee yaada dhiyeessuu danda'a. Mootummaa damee hujiraawwachiiftuudha kan hojjettoota federaalaa hunda bulchu, kan hojjettoota federaalaatiif mindaa kaffalu, kontiraata dhaabbattoota adda addaa wajjin seenuuf kaffaluuf dirqama qabu damee pirezidantii damee mootummaa hojii raawwachiif tuqan. Bakki itti wal dhaban kana amma mootummichaaf horiinni baasuu qabu hin kenninuu hin jenne maal jedhanii akkamitti akka baasu baasii akkam akka dhaabuu qabu spending cuts kan jedhan kan horii mootummaan federaalaa baasu gariinsaa hir'atuu qabaa jedhu.
Mana maree bakka bu'ootaa gaafa ilaallu lakkoofsi isaanii wal injifachuuf salphaadha paartii riippaabilikaanotaa gidduutti wanni mul'atu.
Salphaan taane yeroo heerri kun murtaa'u warri dimokiraat bakka bu'ee achi keessa jiru sagalee kennu warri immoo riippablikaan bakka bu'ee sagalee kennu. Amma dubbataan mana maree bakka bu'ootaa sagalee wayyaba barcuma wayyaba paartii riippablikaanaa waan qabuuf isaan harka jira. amma inni silaa yaada baasii mootummaa federaalaa bahee jiru kan wixinee kana silaa murtiif sagalee dhiyeesse heerku hin darba kan darbu gargaarsa bakka bu'oota paartii deemokiraatootaaf hin darba inni kana yoo godhe immoo deeggarsa paartii isaa keessaa dhaba namichi godhu yoo sagalee wayyaba paartii riipablikaanaa argate malee heerri kun yoo gargaarsa paartii deemokiraatiidhaan darbe ati hoogganaa keenyaa miti jedhuun si buufnaa jedhuun kanaaf namichi amma dubbataa mana maree bakka bu'ootaa dubbii kana hamma sagalee wayyaba paartii kiyya keessaa argadhu sagalee dhiyeessu jedhee qabee kan taa'uuf kana yeroo kun dubbiin lafa harkifamu mootummaan federaalaa pirezidantiin hoogganu immoo maallaqa baasii fiqee jiran qabu maallaqa mindaa kafaluun qabu maallaqa dirqamoota adda addaatiif kafaluun qabu hojjettootaaf kafaluun qabu dhimma waraanaa xiqqoo eksepshinii qabu ni baasu waraanni dhabeechuu hin danda'anii hojjettoota hedduudhaaf horiin hin jiru. Yeroo horiin dhabame mootummaan cufamee jedhama. Fakkeenyaaf paartiin ni cufamaa, hojjettoonni iddoo hojii deemuu dhaabuu, mindaan isaanii kaji'aa hin dhufuu fi nama hedduun rakkoorra gahaa jechuudha. Dubbiin deemaa jiru gartokkoon dubbii heeraati. Gara kaaniin ammoo dubbii aangoo wal dorgommiiti.
Egaa akkas ta'e egaa Dooktar Bayyaan haalli kun attamitti furamuu danda'a?
Rakkoon akkanaa deddeebi'ee dhiiqa paarlaamaa Habashaa keessatti dhumarratti kompromaayis waan itti walii galan tolfachuun dirqama isaanii ta'a. Akkatti walitti iyyanii mootummaas ni cufna jedhanii kun gaas hawaasatti illee rakkoo guddaa uumaa gaafii birallee kaasa uummata keessallee poolootikaalillee warra yaada kana dhiibuuf tarii kasaaraa fiduun ni mala. Kana waan ta'eef akkanatti fakkaatutti walitti araarmuuf deemu yaadni lamaan kun yeroo fudhataa garuu walii galtee tokkorra ga'uu qaban. Kanumaan xumurama malli biraa hin jiru.
Waajjiroonni mootummaa federaalaa cufaman jennu sana booda walitti deebi'anii dubbachuu jira moo attam ta'a?
Ee mootummaa federaalaa cufanii rakkoo kana odoon furiin jiranii taa'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaa gariin ka mindaa dhabu warra daangaa Ameerikaa tiksuu jira. Maatii loltootaatu jira. Kan fayyaatu jira. So mootummaan federaalaa cufamee hin hojjannee jechuun deebi'ee deebi'ee mootummaa guutuu huba. Warri paarlaamaa keessa jiru kanatti wal dhabanii mootummaa cufan kun ofii mindaa isaanii dhaban isaan. Hiikkaan kanaa siyaasaa uummata biratti gara isaan jibbisuutti akka deemu isaan ni beeku. haa bubbuluu haa turuu waliigalteen isaanii waan hafan qabne.
Bareegar Yuunaayitid Isteetsi keessattis filannoo pirezidaantummaa jira. Inni kun dhimma kanarratti dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Akka gaariitti dhiibbaa qaba eeyyee pirezidantiin duraanii Doonaald Tiraamp deebi'ee filamuudhaaf dorgomaa jira. warra ammaa heerri baasii mootummaa kun akka hin baane warra mormummaa jedhaani hamma wanni barbaadan hundi isinii guutamutti baasiin haa hir'atu haa hafu haa xiqqaatu jettan sun hamma guutamutti shakit daawu haa cufamu jedheen. so poolitikaa kana keessa seenee jira jechuu isaa wanni kun seenee jira gara biraatiin ammoo ummanni bal'aan barummoo sagalee kennu wanti godhamaa jiru kun sirrii miti jechaa jira maalifi. yoo mootummaan federaalaa mindaa hojjetuuf hin kaffalle ta'e yoo mootummaan federaalaa hojjetoota kontiraataan waliigaltee hojjechisiisuuf kan hin kafalle ta'e maatii qabuu daa'imman qabuu waa hedduu miidhaa jechuudha kun gaa kisaaraa poolitikaa qaba yeroo gabaabaa keessatti gara furmaataa akka deeman shakkiin qabu Dooktar Bayyaan Asoobaa deebinuu laattaniif hedduu galatoomaa.
Nafeerraa keessaniif hedduu galatoomaa jedha. Nagaatti.
Nagaa.
Amma immoo qophiin kan dabaree torbaniiti gara labataatti ceena. keessummaan qophii labataa har'aa kan dorgommii miis turizim oromiyaa marsaa sadaffaa guyyaa sadiin dura jechuunis fulbaana 26 bara 2023 darbe kana finfinneetti gaggeeffamee ture mo'atte maahidar fiqaaduuti. maahidar waa'ee ogummaa ishii dorgommii kanarratti akkam akka ture akkasumas gaaffiif deebii dorgommicha mo'uun booda. miidiyaa tokko irratti kennite irratti jecha fayyadamtee wal qabatee qeeqa irratti ka'e irratti yaada kenniteetti tigist gammeetu qopheessee kunooti.
Shamarran uffata aadaa godinoota Oromiyaa adda addaa uffatanii hiriiran hunduu abdii dorgommii barana godhame moohuu qabatanii waltajjiitti dhihaatan. dabaree isaanii eeggatanii gaafii dhihaateef deebiin ta'aa jedhan deebisan. San boodas dandeettii addaa qaban yeroo gaafatamanitti abbootii seeraa bara kanaaf filamanii fi keessummoota saganticha laaluudhaaf dhihaatan fuulduratti takka takkaan dhiheeffatan. Garuu akkuma dorgommii kamiitu nama tokkotu moo'e.
Duraan dursee ashamaa baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Maqaan kiyyaa Mahadar Fiqaaduun jedhama. Kanaan itti dhaladhee guddadhee immoo Arsii keessaa magaala Boqojjiitti.
Shamarree Mahadar Fiqaaduu injinaringii ogummaa arkitektitiin baruma kana yuunivarsiitii Walqixxeerraa digirii duraatiin eebbifamuu himti. Amma immoo miis tuurizim Oromiyaa moohuudhaan oggaa tokkicha dhufu kanaaf koomishinii tuurizimii naannoo Oromiyaa viizit Oromiyaa wajjiniin hojjechuudhaaf qophooftetti. Hojiin amma itti seentuu fi ogummaan baratte waldee garaa laata Mahadar.
Arkiteekchariin saayinsii qofaa miti saayinsii fi aartiidha. Waan hawaasa waan nuti qabnu tokko aartiidhaan akkamitti gara waan fooyya'ee yookiin immoo gara waan guddaa ta'e tokkotti qabnu akka deemnu nu taasisa jechuudha nu deeggara. Goota sadii dura immoo gomiin kun yommuu jalqabamu sana fedhii guddaan qabaayyuun ture garuu barumsa irra jira. Barumsa kiyya immoo kaayyoo tokkodhaan fixuu waan barbaadeef isa haga fixuu barumsa kiyya dursa nuti kenne achi erga eebbifame immoo gara dorgommii kanatti dhufe jechuudha.
Akkuma jettee hojii karaa tuurizimii waggaa lama eegdee barumsa xumuruudhaan booda itti hirmaattee milkoofte carraa kana fayyadamuudhaan hojii isaan fiixan baasuudhaaf karoora qabdu gaafadheen ture.
Ijoolleen anaan dura dorgomanii kan mo'an hojii adda addaa hojjetanii turanii gama turizimiitiin gara gama Oromiyaa beeksisuutiin jechuudha. Wanti isaan hojjetanii as keessan san tokkoffaa irraa fudhatee haala fooyya'eetiin hojjechuun barbaadaayyuun ture diizaayinoota adda addaa hojiiwwan addaa diizaayin gochuudhaan dhalattii yommuu dhiyeessuu gara ogummaa kiyyaatti siqee ture dhalattiin kiyya akkuma argite sanatti jechuudha. Diizaayiniin wayii hojjette paarkii ijoollessaa gaarreewwan baalee irratti tureyyuu dhiyeessee dorgommii san Akkasumas gumaacha guddaa naaf godheeraan jedheen ana.
Amma karoorri kee guutumaan guutuutti sararratti xiyyeeffattamoo hojii ogummaa keetiin duraanuu jalqabdee itti fufta?
Kun guutumaan guutuutti gara turizimii kana yookiin immoo viiziit Oromiyaa wajjin kan xiyyeeffachuun barbaada. Garuu ogummaan kiyya kontiribiyuut godhee waan adda addaa hojjechuun barbaada. Bakka turizimii nuti qabnu sanatti qaamaan argamee haalli dhugaa dhugaan maal akka fakkaatu daawwatte kana dabalataan immoo koomishinichi viizit oromiyaan karoora gama isaanii hin qabu isaan wajjin wal ta'anii mari'annee wanti guddaa irratti ga'uun barbaada.
Shamarran baay'ee wajjin dorgommii kanarratti hirmaattee moo keetiin dura gaafii yeroo shanan dhumaa filattan shanan keessaa si dhihaate irratti yeroo deebistuu akaakayyuun keessa sirna gadaa yeroo geggeessan haadha siiqqee taate mee sanirraa haadha siqee akkitti taate akkamii.
Akaakayyuun kiyya waggaa fuuldura gadaa dikki turina yommuu sana akkoon kiyya waan boqotte aanaa tuba sana seera buutee malkaa isa wajjin kan buuqamu seera sana bitta ta'ee akaakayyuu kiyya wajjin gara malkaatti kan bu'e kabaja haadha finqee jedhamu sanallee yommuun sanaan argan.
Maadaraga ammaatii karoora baay'ee qabdaa. Viizit Oromiyaa koomishinichis karoora qabaa. Waan yaadde kana hojiirra oolchuudha. Wanti gufuu natti ta'a jettee yaaddu maal fa'aadha? Fakkeenyaaf nageenyi dhabamuun karaan yookaan immoo daandiinii fi wantoonni turistootaaf barbaachisan akka hoteela maal maal sadarkaa isaanii an eeggatan dhabamuun turizimii irratti dhiibbaa akka fidu an baay'inaan ibsamu. Kuni kuni si'iif yaaddoodha.
Ani rakkoowwan adda addaa ni jiru wayyiin kun beekamaadha. Namni tokko karoora guddaa fi teetii guddaa of keessa qaba taanaan wanta tokko hojjechuuf wanta takka raawwachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu yookiin rakkoon kamiyyuu isa kan dhaabu natti hin fakkaatu. Anillee teetii guddaa waan of keessa qabuuf rakkoon addaa yookiin immoo gufuun addaa karaa kiyyarra na dhoorgaa jedhee naamanu.
Gara gaafii dhumaa deemna. Qeeqee asirratti dhiyaate tokkicha ni argee gaafiif deebii gabaabaa. Mookeetiin booda riisa miidiyaa wajjin goota irratti Oromiyaan maaliidha yeroo si gaafatu bu'uura waa hundaa faawundeeshin jette garuu jechi dhagaa hidhu tokko fayyadamuu keetiin namoonni tokko tokko isaan keessa baasanii ni haasaan jiru. Garuu immoo lakkee akkasii miti ishiin akkana jechuu ishiiti jedhee immoo warri ibsaa jirus baay'eedha. Kanarratti ati yaada kennuu barbaaddu wanni ibsuu barbaaddu hoo jiraate carraasii kenneen kanumaan xumurra.
Waan ergaan dabarsuun barbaadu tokko maayini intarviicha sana. namni fiixee otoo ilaalin waan baay'ee jechaa akka jiru nan beekaas otoo deemanii intarviyuu sana koonseptii fi ilaalchisaa akkam akka ta'e akka ilaallatanii fada. Dabalataan immoo namni poozatiiviidhaan akka nama fudhatu jechuudha. Ani wanta dhagaa sana kan kaasee jabina ummaticha keenyaan jedhee yookiin ummata nuti qabnu Oromoon jabina hammam akka qabu agarsiisuuf malee namoonni jiran arrabsaan turre anis jedhamudha. Arrabsa jedhamnaan ofillee arrabsaa jechuudha. Akkuma beeknu Oromoon uummata jabaati. Uummata sirriitti jabaatee eenyummaa isaa, Oromummaa isaa, seenaa isaa, aadaa isaa kan eeggatetti uummata akkasiitti nuti jechuudha. Itoophiyaas illee jabina taanee Itoophiyaa kan qabu dandeenye jedheen kan wanta amanuuf wanta sana bakka sanatti kan jedhee namni na cinaa dhaabbattanii na deeggaraa turtanii wanti ilaalchaan itti ilaalee wanta sana dubbadhee sana argitanii na hubattanii akkas jechuu barbaaddee fidee akkana ogummaa ishee wajjin wal qabsiistee akkana jettee akkana akkana waan barbaaddee fi jedhanii waan adda addaa jechaa turanii akkuma isanis sooshaal miidiyaa gubbaa jechuudha. Wanta adda addaa sooshaal miidiyaa guddaa gubbaa naaf tarreessaa jiran kun galatoomaan jechuun barbaada. Namoota hin hubatiin interviyuu guuticha otoo ilaaliin namni natti gaddeen jira nan beekaa namoonni immoo isa magaafachuun barbaada. Garuu ani ilaalcha pirootifitiin ilaalladhe malee wanti badaa yookiin immoo ergaa badaa dabarsuu barbaadu miti haala sanarratti.
Dorgommii Miis Tuuriizim Oromiyaa torban kana keessa yeroo sadaffaadhaaf godhame kana keessatti tokkoffaadhaa amma sadaffaatti shamarran bahaniif badhaasni adda addaa kennameera. An dorgommicha mootee Maahidar Fiqaaduu. Baankii Sinqirraa badhaasni birrii kuma dhibba lamaa dhiyaateefeera. Qophiin lama kanarraa kanumaa ani tigisti gammeetii nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam akkasumas miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan gahuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikkuu qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante karaa. toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin tigisti gamme pirooduusarri keenya nugusuu taammiruu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun nu waliin turanii qophiilee har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurra sanbattawwan lamaan qophiilee keenya filataman irra deebiitiin kan isin biraan geenyu ta'a Wiixata walitti deebinaa torban torban gaarii halkan gaarii.